iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ndabasuhuza kandi baha ikaze mu makuru ya mu gitondo ku ijwi ry'amerika muri kumwe nanjye venuste nshimiye imana amakuru yacu turahera mu karere k'ibiyaga bigari nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri n'ikiganiro dusangira ijambo abarundi barenga mirongo irindwi bamaze hafi amezi atandatu bari mu gihirahiro nyuma yo gufatirwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya manila nino ya kwino mu gihugu cya philippine abavuganye n'ijwi ry'amerika baratabaza basaba ko bajyanwa mu kindi gihugu cyabakira nk'impunzi edi rwema abo barundi bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko bageze muri filipine buri wese ku giti cye nyuma yo kumenya ko kwinjira muri icyo gihugu ku barundi bidasaba viza gusa ngo baje kwisanga batemerewe kwinjira mu gihugu nabo bahitamo kutemera gusubizwa mu burundi cyane ko benshi bavuga ko bari bahageze baturutse mu bindi bihugu isoko y'ijwi rya amerika aho ku kibuga cy'indege cya manila noi aquino yatubwiye ko bamaze igihe kinini bafungiwe ku kibuga cy'indege batemerewe gusohoka benshi bahise bahitamo kwitura ishami rya loni ryita ku mpunzi hsr ariko kugeza ubu bavuga ko nta bisubizo barahabwa uwaduhaye aya makuru twirinze kuvuga amazina kubera umutekano we yatubwiye ko muri bo abagera kuri mirongo itanu bamaze kubazwa no gutanga amakuru muri hsr ariko nta n'umwe urahabwa ubuhungiro uyu yakomeje atubwira ko abimwe ubuhungiro batangiye gusubizwa mu bihugu byabo mu bamaze gucyurwa ku ngufu harimo abarundi cumi na batanu nk'uko iyi soko ibitubwira ikindi yabwijwe ry'amerika ni uko bahozwa ku nkeke n'abakozi bo ku kibuga cy'indege bakomeza bababwira ko bakwiye guhitamo gutaha kuko filipine itazigera ibaha ubuhungiro mu butumwa iyi soko yahaye ijwi ry'amerika yagize ati ikindi naco tumaze amezi arenga atandatu atazuba tubona ntiturigera dusohoka hanze n'ubufise amafaranga ntiyemererwa kugura ikintu na kimwe amagara ya bamwe na bamwe atanguye kubangamirwa bamwe barafashwe na hypertension abandi bagoye diyabete za esitoma ibibazo vy'amaso kubera kwama ku matara atazuba tubona iyi soko yacu yakomeje itubwira kandi ko nta bufasha babona ku bijyanye n'ibyankenerwa yagize ati indya tujya ni ntica ntikize barashobora kumara iminsi nk'itatu bataduhaye n'amazi nimudufashe gutabaza kuko igihugu ca filipine turabona ko catwanse mudutabarize nimba hari ikindi gihugu cotwakira tukava muri kano gasho uyu yatugaragarije ko abamaze kwimwa ubuhungiro babima ibiribwa burundu kandi ntibemerewe no kubigura usibye ibibazo bijyanye n'imirire iyi soko yacu aho ku kibuga cya manila ni nawe aquino yatubwiye ko igihe cyose bamaze kuri icyo kibuga baryama hasi abari kuri icyo kibuga bafite kandi impungenge ku mibereho y'abana babo batagira aho bakinira cyangwa ngo bige abana bari munsi y'imyaka itanu bari mu bafungiye kuri icyo kibuga ni icyenda usibye abarundi bafungiwe kuri icyo kibuga harimo n'umunyekongo umwe abanyagana abanyamisiri n'abandi gusa radiyo ijwi ry'amerika ntiyabashije kubona abakozi ba hcr cyangwa ubuyobozi bw'icyo kibuga cy'indege cyo muri filipine ngo bagire icyo bavuga ku bireba imibereho y'abo bantu bahagotewe urakoze edi rwema mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze kumenya ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ubundi icyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
ibihe byiza nshuti mwese mukomeje kurikira gahunda za radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm ndizera mumeze neza aho muherere mu bice bigiye bitandukanye byo kuri uyu mubumbe dutuye by'umwihariko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari ngiye kubagezaho iki kiganiro ndi karemera patrick mbahaye ikaze
reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
nk'uko ishami ry'umuryango mpuzamahanga ryita ku buzima world health organization ribivuga tubona ko ubuzima bw'imyororokere ari imiterere imikurire imikorere imihindagurikire y'umubiri n'uburyo izo mpinduka zigaragara mu myifatire n'imikorere y'umuntu muri iyo mihindagurikire harimo igaragara inyuma ku mubiri ndetse n'itagaragara kimwe nk'abandi bose rero abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga nabo bakenera amakuru ku buzima bw'imyororokere ariko usanga bahura n'imbogamizi zitandukanye zo kubona ayo makuru y'ubuzima bw'imyororokere zimwe muri izo mbogamizi zituma bagorwa no kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere twavuga nko guhanahana amakuru cyangwa se kominikasiyo hagati y'ufite ubwo bumuga bwo kutumva no kutavuga ndetse n'utanga ayo makuru y'ubuzima bw'imyororokere twavuga nka muganga cyangwa se n'undi muntu wese ufite ubwo bushobozi bakunze b'ikiganiro ejo nimutubwire ese mubona hakorwa iki kugira ngo abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga boroherezwe kubona serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere mbere yuko dukomeza munyemere nakire mugenzi wanjye bazubagira fedawusi abanze atugezeho bimwe mu bitekerezo mwatanze mu kiganiro ejo cy'ubushize nge ndibugaruke mu kanya dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi
mugenzi wanjye patrick arakoze cyane ko mu mwanya kambonereho mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ingingo y'ubushize twaganiriyeho yagarukaga ku makimbirane ashibuka ku gusezerana ivangamutungo risesuye mu butumwa bwinshi twakiriye reka duhere ku bwa nzima uherereye rwamagana aragira ati sosiyete y'ubu si kimwe n'iya kera abantu barahindutse uyu munsi wa none umuntu arabana n'undi bitewe n'inyungu amufiteho rero ngewe mbona kuba hari abahitamo gusezerana ivanguramutungo aho gusezerana ivangamutungo biterwa ahanini no kudashyira amakengo bagiye gushakana ibi rero bishobora gutera amakimbirane hagati yabo kuko baba babanye nta rukundo ahubwo ari ukubarana ku bwanjye rero kugira ngo ibi bikemuke abagiye gushakana bakagombye kubanza kwizerana hagati yabo reka dukomereze ku butumwa bwa florence mukandayisenga uherereye ku gisozi aragira ati ku bwanjye kuba abagiye kurushinga bahitamo gusezerana ivanguramutungo risesuye nta kibazo kibirimo mu gihe babyumvikanyeho ahubwo biba ikibazo kubera ko uyu munsi wa none abantu benshi babona imitungo nk'icyo kurwanira aho kuyifata nk'igikoresho cyo kubaka umuryango icyakora ngewe mbona ababifite mu nshingano bareba ukuntu bigisha abantu ku kuba ubwabyo kuba babaye umuryango bifite agaciro kurusha umutungo baba bagiye gusangira munyemerere dusoreze ku butumwa bwa kayitesi ivona uherereye nyamagabe haragira ati njyewe mbona amakimbirane ashibuka ku kuba abantu barasezeranye ivanguramutungo risesuye ahanini biterwa no kuba abantu babifiteho amakuru ndetse n'ubumenyi budahagije njyewe mbona inzego zibifite mu nshingano zigomba gushyira imbere ibiganiro n'amahugurwa ku bagiye gushyingiranwa kugira ngo bumve neza uko bategura ejo hazaza h'umuryango wabo bakunzi bacu rero mukomeze gukurikirana ikiganiro ejo ku ijana na kane n'ibice bitatu fm munohereza ubutumwa bwanyu kuri zeru karindwi umunani karindwi itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe ndetse na zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri inani kabiri itatu kabiri hamwe no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse no ku rubuga rwa x ujya ahashakishirizwa ukandika ijambo ejo youth eco maze ukadusangiza igitekerezo cyawe nshuti rero ndetse namwe bakunzi b'ikiganiro ejo mwakoze cyane kubana natwe
kaze nanone mu kiganiro ejo cy'uyu munsi mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda mu kiganiro ejo cya none turi kwibanda ku ngaruka zigera ku bafite ubumuga batabona serivisi z'ubuzima bw'imyororokere zimwe mu ngaruka zigera ku bantu badahabwa amakuru ahagije y'ubuzima bw'imyororokere harimo kwandura indwara zidakira zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ndetse no guterwa inda z'imborage cyangwa se inda zitateganyijwe ndetse n'izindi ngaruka zigiye zinyuranye kubera kudahabwa ndetse no kutabona amakuru ahagije kandi anizewe ku buzima bw'imyororokere nubwo hari ingamba zigenda zifatwa kugira ngo serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere zigere kuri buri wese byagiye bigaragara ko hari icyuho kiri ku bantu bafite ubumuga cyane cyane bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga aho usanga bibagora kubona amakuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere kuko akenshi usanga umuganga cyangwa undi wese wagakwiye gufasha ufite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga kubona ayo makuru y'ubuzima bw'imyororokere bigorana guhanahana amakuru no kumvikana kubera ubumenyi buke baba bafite bafite ku rurimi rw'amarenga mu ngaruka zikunze kugaragara aba bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga bahura nazo kubera kutabona amakuru ahagije y'ubuzima bw'imyororokere twavugamo nko gutwara inda zitateganyijwe ku bana b'abangavu ndetse no kwandura indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina idakingiye n'izindi ngaruka zigiye zitandukanye inshuti bakunze b'ikiganiro mudukurikiye ni munyemerere nakire mugenzi wanjye manishimwe noel atugezeho inkuru irambuye kuri iyi nsanganyamatsiko ngendagaruka mu kanya
nitwa sawuda abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga imbogamizi mu mbogamizi abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bahura nazo mu rwanda harimo kutamenya amakuru y'ubuzima bw'imyororokere no kutabasha kubona izo serivisi mu mpamvu zibitera harimo kuba benshi mu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga batarize kubera ubwo bumuga bafite kwitinya guhezwa na sosiyete ndetse no kuba mu rwanda abakora mu nzego z'ubuzima n'ubuvuzi muri rusange abakabaye batanga amakuru ku batumva ntibanavuge nta bumenyi bafite bwo guhuza nabo mu rurimi umwe mu bantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga mu rwanda twaganiriye ni sawuda mukamazimpaka ni umubyeyi w'abana babiri utuye mu mujyi wa kigali kumuvugisha bisaba kuba amarenga akoresha uyazi bitaba ibyo ugakenera umusemuzi usobanura mu buryo bw'ijwi niyo mpamvu mu kuganira na sawuda twabifashijwemo na alex uyisabye we udafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ariko akaba azi gukoresha ururimi rw'amarenga ijwi murumva ni irya alex ariko arasemura ibyo sawuda atubwira mu marenga sawuda aragaruka ku mbogamizi abatumva ntibanavuge bahura nazo mu kugera kuri serivisi z'ubuzima n'ubuvuzi by'umwihariko mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ngewe nitwa sawuda abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga imbogamizi duhura iya mbere ni kominikasiyo guhanahana amakuru iyo umuntu utumva atanavuga agiye gusaba serivisi kwa muganga ubona bagize ubwoba bakanga kumuha amakuru y'uburwayi bagatinya kubona amakuru y'uburwayi bwe ni ikibazo cya kominikasiyo cyane cyane akicara noneho ijyanye n'ubuzima bw'imyororokere yo wapi nta makuru namba kugira ngo usabe usabe umusemuzi ugufasha akoresha ururimi rw'amarenga agomba kwishyurwa kandi ikigo ikigo ntabwo kigeze gishyiraho gahunda y'ubusemuzi ku bantu bato batanavuga baje kwa muganga nta musemuzi baba bafite igihe icyo gihe rero urumva ko serivisi ntabwo ayibona iya kabiri
ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro ry'imiryango itari iya leta yita ku burenganzira bw'abantu bafite ubumuga mu rwanda nudoro muri bibiri na makumyabiri na kabiri bwakorewe mu turere turindwi two hirya no hino mu rwanda abantu bafite ubumuga bagera kuri magana inani na cumi na barindwi bari mu cyiciro cy'urubyiruko babajijwe mirongo ine na kane ku ijana bagaragaje ko nta makuru bazi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere cyangwa se aho babonera serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ni ubushakashatsi bwagaragaje kandi ko mirongo ine n'umunani n'ibice bitandatu ku ijana ni ukuvuga abantu bagera kuri magana atatu mirongo icyenda na barindwi babajijwe bafite ubumuga bagaragaje ko batazi uburenganzira bwabo mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kutamenya amakuru no kutabasha kubona serivisi z'ubuzima bw'imyororokere ni ibyo sawuda mukamazimpaka ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga avuga ko ari imwe mu mpamvu zituma hirya no hino mu rwanda hakigaragara abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bahohoterwa n'abasambanywa bagaterwa inda kubera kubafatirana n'ubwo bumuga bafite ibijyanye no kuboneza urubyaro abantu batuma batanavuga Eh, iyo bagiye gusaba iyo serivisi yo kuboneza urubyaro muganga nta makuru amuha Nu- akama akabishyira aho ngaho akigendera n'uburyo babaha imiti nawe ugasanga ntabasha kwisobanura uburyo akeneye gufata imiti hanyuma kubera ko atabisobanukiwe agashyira aho ngaho akigendera ariyo mpamvu ubona abenshi bakunze gutwara inda zitateganijwe mukamazi mpaka we ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga avuga ko hari icyo abona gikwiye gukorwa kugira ngo imbogamizi bahura nazo mu bijyanye no kubona serivisi z'ubuvuzi zikurweho
ikintu cya mbere cyakorwa ni uko abatanga serivisi kwa muganga akwiye kugira ubumenyi bw'ibanze ku rurimi rw'amarenga kugira ngo muganga igihe abonye umuntu ufite utumva utanavugaje babashe kuvugana nta kibazo kandi bakoresheje amarenga nubwo yaba ari ay'ibanze cya kabiri aha, guha abantu batumva batanavuga amahirwe yo gukora kwa muganga urugero wenda nk'umuntu ukora amasuku atumva atanavuga ni ibintu byoroshye Um- umuntu utumva utanavuga yabasha gukora kandi agafasha baba nasi n'abantu bakora kwa muganga kumenya ururimi rw'amarenga gake gake wajya kubona ukabona bose barabasha gukoresha ururimi rw'amarenga nta kibazo kuko bafite umuntu uri hafi yabo uri kubibigisha murakoze minisiteri y'ubuzima mu rwanda yemeza ko hari icyuho cy'uko mu bigo by'ubuvuzi abantu benshi batabasha gutanga serivisi ku bantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga kubera imbogamizi zo guhuza mu buryo bw'ururimi cyangwa kominikasiyo hakaba n'ikibazo cy'uko abantu bafite ubwo bumuga batabasha kwivugira neza icyifuzo cyabo cyangwa imbogamizi bafite bigatuma hari abashobora kuba barwara ntibajye kwivuza mu rwego rwo gukuraho izo mbogamizi minisiteri y'ubuzima yatangije urugendo rwo guhugura abakora mu bigo by'ubuvuzi mu buryo bwo guha serivisi abantu bafite ubumuga butandukanye harimo no kwigisha abakozi batanga serivisi by'umwihariko ururimi rw'amarenga akoreshwa mu rwanda umuyobozi w'ishami ryo kubaka ubushobozi bw'abantu bafite ubumuga mu nama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga tuyizere oswaridi avuga ko imbaraga nyinshi zizakomeza gushyirwa mu gukuraho imbogamizi abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bahura nazo kimwe n'iz'abantu bafite ubumuga muri rusange bahura nazo abantu bafite ubumuga mu kutumva no kutavuga ni bamwe mu banya- mu banyarwanda bafite ubumuga birumvikana bahanganye ni- n'ingaruka zi- zitewe no kuba bafite ubumuga bahanganye n'inzitizi ziri mu gihugu cyacu no ku isi muri rusange Aha ndavuga nko kuvurwa bakiri batoya ngo abashe korerwa cyangwa se akire abashe kwiga nawe abashe kugira akazi keza abashe gukora abone ubushobozi bw'amafaranga ateza imbere umuryango n'igihugu muri rusange ariko muri rusange hamwe no em, gukora ubuvugizi eh, inama y'igihugu y'abafite ubumuga ncpd eh, nk'urwego rwa leta leta yashyizeho kugira ngo rubashe gukora ubuvugizi abafite ubumuga eh, twagiye dukora ubuvugizi hirya no hino kugira ngo yaba politiki zishyirwaho zibashe guhinduka Eh, imigirire uburyo bw'itumanaho bugerageze bu- buhinduke kugira ngo abafite ubumuga babashe kumva gukurikira gahunda zitandukanye kandi tubona ko hari umusaruro byatanze aho bitari byagera nibwa yuko ni urugendo twatangiye kandi ntabwo tuzasubira inyuma nk'uko biri mu ntego z'iterambere rirambye sdgs n'u rwanda rufite intego z'uko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu hazaba hakuweho imbogamizi zose zituma abantu bafite ubumuga ubwo ari bwo bwose bagorwa no kubona serivisi z'ubuvuzi ibarura rusange ry'abaturage ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ryagaragaje ko mu rwanda abantu bafite ubumuga bafite guhera ku myaka itanu kuzamura basaga ibihumbi magana atatu na mirongo icyenda na kimwe barimo n'abo twibanzeho muri iki kiganiro bafite ubwo kutumva no kutavuga ni mu gihe hirya no hino ku isi abarurwa abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga basaga miliyoni mirongo irindwi nitwa noel manishimwe nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo
dushimiye cyane sauda mukamazimaka ufite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga waganiriye natwe akatubwira zimwe mu mbogamizi abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bahura nazo zo kubona amakuru ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere muri izo mbogamizi yatubwiye harimo nko guhezwa na sosiyete kuba batarize kandi no kuba abakora muri serivisi z'ubuzima batanga amakuru ku buzima bw'imyororokere ngo nta bumenyi buhagije bafite ku rurimi rw'amarenga kugira ngo babashe kuba ah, bakumvikana dushimiye cyane kandi n'umuyobozi w'ishami ryo kubaka ubushobozi bw'abantu bafite ubumuga mu nama y'igihugu y'abafite ubumuga tuyizere oswaridi watubwiye ko hari imbaraga ziri gushyirwa mu gukuraho imbogamizi abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bahura nazo kugira ngo babone serivisi z'ubuzima bw'imyororokere harimo nko kuvurwa bakiri bato kwiga kugira ngo baziteze imbere no kuborohereza kugera kuri serivisi cyane cyane iz'ubuzima bw'imyororokere nshuti rero bakunze b'ikiganiro ejo mudukurikiye nimutubwire ese mubona hakorwa iki kugira ngo abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga boroherezwe kubona serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere nimutwandikire ubutumwa bugufi kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri uretse aho ngaho kandi ushobora no kutwandikira unyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse no kuri x hose ni ukwandika ejo youth eco mu ijambo rimwe ubundi udusangiza igitekerezo cyawe turaza kucyakira mujye muyikoreza ibitekerezo byanyu reka twumve indirimbo yitwa nyigisha y'umuhanzikazi Knowless butera ubundi turagaruka mu kanya kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nyigisha ku muntu nyagasani mu bumuntu mu mutima mu bupfura simbe gito ngo ubuto bunshuke bimviremo gutana ngira umuntu ari kumwe n'umuntu nyigisha gutanga ibitekerezo byanjye unyigishe no kubaha iby'abandi nyigisha kuba inshuti nziza ariko unyigishe no kutivanga mu by'abandi ngira umuntu ari kumwe n'umuntu unyigisha gushima nta buryarya unyigishe kugaya ntakomeretsa unyigisha kwishimira intsinzi y'abandi nyigisha kubigiraho undinde ishyari ngira umuntu ari kumwe n'umuntu
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm unyigisha kuvuga nziga unyigishe no kuganira unyigisha kwirinda ibiganiro by'ubupfapfa ariko unyigishe no kujya imakaza ubaka ngira umuntu ari kumwe n'umuntu unyigisha kubaha buri wese ariko unyigishe no kutigira agatebo unyigisha kugira impuhwe ariko kandi undinde zimwe zitiza urugi ngira umuntu ari kumwe n'umuntu unyigisha guki nshuti rero bakunzi b'ikiganiro ejo turimo turagana ku musozo w'ikiganiro ejo cya none cyagarutse ku ngaruka zigera ku bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga kubera kutabona serivisi zijyanye n'ubuzima bitewe n'ubumuga bafite kandi mu kiganiro ejo cya none twari turimo turarebera hamwe icyakorwa kugira ngo babashe kubona izo serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere muri iki kiganiro ejo twumvise sauda mukamazimaka umubyeyi ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga watuganirije akatubwira imbogamizi bakunze guhura nazo kugira ngo babone serivisi z'ubuzima bw'imyororokere harimo ngo guhezwa na sosiyete kuba batarize kandi no kuba abakora muri serivisi z'ubuzima batanga amakuru ku buzima bw'imyororokere ngo nta bumenyi buhagije bafite ku rurimi rw'amarenga ku buryo biborohera kumvikana ndetse kandi mu kiganiro ejo twaganiriye na bwana oswald umuyobozi mu nama nkuru y'abafite ubumuga watubwiye ko hari ingamba ziri gushyirwaho kugira ngo izo mbogamizi zose zirangire harimo kuvurwa bakiri bato kwiga kugira ngo baziteze imbere no koroherezwa kugera kuri serivisi zijyanye n'ubuzima cyane cyane ubw'imyororokere
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
nshuti rero bakunzi b'ikiganiro ejo ni aha dusoreje ikiganiro ejo cya none mu nyemerere nshimire buri wese wagize uruhare kugira ngo iki kiganiro kigende neza by'umwihariko mizero kirisipe we yari ku buhanga bw'ibyuma ndetse na nadine uwamahoro we wari uhagarariye iki kiganiro namwe mwese kandi twabanye mu kiganiro ejo cya none ndabashimiye ikiganiro ejo cyo ni akagaruka mwari kumwe nanjye karemera patrick nawe ubutaha mu kiganiro ejo
abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ubundi icya mbere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
nyigisha ku muntu nyagasani mu bumuntu mu mutima mu bupfura simbe gito ngo ubuto bunshuke bimviremo gutana ngira umuntu ari kumwe n'umuntu nyigisha gutanga ibitekerezo byanjye unyigishe no kubaha iby'abandi nyigisha kuba inshuti nziza ariko unyigishe no kutivanga mu by'abandi ngira umuntu ari kumwe n'umuntu unyigisha gushima nta buryarya unyigishe kugaya ntakomeretsa nyigisha kwishimira intsinzi y'abandi nyigisha kubigiraho undinde ishyari ngira umuntu ari kumwe n'umuntu unyigisha kuvuga nziga unyigishe no kuganira unyigisha kwirinda ibiganiro by'ubupfapfa ariko unyigishe no kujya impakazi ubaka ngira umuntu ari kumwe n'umuntu unyigisha kubaha buri wese ariko unyigishe no kutigira agatebo unyigisha kugira impuhwe ariko kandi undinde zimwe zitiza urugi
nshuti muduteze amatwi mu masegonda make turatugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo mwakoze kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe na venuste nshimiyimana icyumweru cyiza
dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga muri isanga ku ijwi ry'amerika ibyo dukora byose ni nimwe dushyira imbere